mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino genekerezo rya kane ukwezi n'ukwa cumi na rimwe turi muri bibiri na cumi n'umunani hano muri studio muri kumwe na jodiani nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa ari mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kwa twumva muri mu rwanda turi landi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umuhinga mu by'imibereho y'abantu akaba n'umuhanuzi w'abubakanye canke abashaka kubaka kurwarukana rwo ruba rubikeneye Reynold Butari mu gitabo ciwe L'amour lucide aheruka gusohora avuga ko muri iki gihe bigoye cane gutandukanya urukundo nyakuri n'urukundo rufatiye ku nyungu bwite muri izo nyungu harimwo nko gushaka gukundana na kanaka kubera akazi keza afise umuryango utunze akomokamwo n'ibindi biruko mu gihe umuce munini w'urwaruka nko mu Burundi no mu Rwanda ugarijwe n'ubushomeri butagira izina muri ico gitabo Butari aratanga umuco ku tubazo dutandukanye harimo kumenya ico urukundo nyarwo rusigura no ko umuntu yogubaka rutamutesheje umutwe na cane cane kurwaruka ruri mu bajuragirika gusumba abandi nk'uko Butari avyivugira mu kiganiro muri sanga cuno munsi rero mumenyere ko duha umwanya ugwaruka turaza guca irya nino utwo tubazo dutandukanye turi kumwe na reynold butari aza kuduha umuco reynold ikaze ku ijwi ry'amerika kugira ngo tuyage ku gitabo cawe l'amour lucide n'ibindi byose bivugwamo
ego diane murakoze kumpa ikaze kandi bakoze kutwitaba ego ego hey akabazo ka mbere igitabo amour lucide muri make uravugwa mwiki uravuga mwiki
muri make ndasigura ko nacanditse bivuye ku ukuntu nari nabonye mu burundi umuntu akigira amaterapi bifasha abantu wasanga abantu bose nka bose bari bafite ikintu batangije bakunda umuntu atabashaka atari ko arabarondera umuntu bo bipfuza hanyuma uwo barondera ntibaba bamushaka hanyuma ndibwira mbega kuki bose kandi uwo abarondera arifite asa neza ariko hariho ukuntu umenga nta gaciro bamuha bariko baha agaciro umuntu wewe ubwabo atagaciro ariko arabaha umuntu atariko arabakurikira umuntu atariko arabarondera donc ico gitabo gitangura mvuga nti nagitanguye ndacandika ndondera inyishu kuri ivyo bintu urumva igitabo kica kiba nka extension y'inyishu y'inyishu zaje zirizana uko umuntu azarabitorera umuti muri make rero uravuga ati aho uvuze ngo umuntu arondera usanga yiruka inyuma yo utamwiruka ko ujya nawe amurondera ntamushake ni ukuvuga rero yuko ikibazo kiba kiri ku mukobwa muri ico gitabo ugaruka kuri urwo rukundo rw'abakobwa gusa canke n'impande zose oya ni impande zose yani ni nka kujya bavuga ngo ngo abakobwa bakurikira amahera ariko ukabona abagabo bavuga ngo harageze ko barongora gusa iyo baronse akazi cyane bamaze kwiyekipa hanyuma ese bo baba bakunze uwo mukobwa urumva ni ku mpande zose ni uko abantu bavuga ngo materialisme ni iy'abakobwa gusa ariko urumva iri no mu bagabo nabo nyine ntibaze bakubeshe iyo bariko bararondera umuntu bo ubwabo baruta uburyo ni kugira bamukontrole kandi bamuganze n'iyo n'iyindi sorte ya materialisme uba ufashe umuntu muba mugira mu bane ushaka kumufata nk'uko yoba ari umukozi wawe canke ari umuntu uzokinagiza yego ego rey uravuga ko uragaruka kuri ico kintu kimwe c'uko hariho uwo kamere ka muntu usanga arondera utamurondera ujya nawe Yego.
amwitaho ntamwiteho uragarutse kandi kuri ico kintu cerekeye icubu buryo ugasanga umuntu ariko ararondera kanaka kubera ko ashaka nkumbure ko urukundo rwiwe ruzomufasha kuba mu muryango mwiza ruzomufasha kuba mu mahanga kugira iki urundi rukundo uvugamwo muri amour lucide n'urwahe
urumva muri amoriside ndatanga inyifato zitatu zo kuraba urukundo wewe urimwo aho rwaba rugeze Mm, navuga nti u- u- u- ubi- ubifatira muri jumere zitatu mu marori atatu mhm.
ukuntu ukwiye kuraba urukundo ubwa mbere mukwiye kuraba aho mugeza mwebwe nyene ubwanyu gushakana mu buryo bw'umubiri Mm.
icyo ni ukwita la passion ukuntu ukumbura uwo muntu ukuntu uba umwifuza kumubona ukuntu ahari uzugumira ukuntu nyene wumva aguteye kumva unezerewe ukuntu presence yiwe bikuryohera Mm, icya kabiri imigambi musangiye mm.
gisigura murayaga Eh, muri abantu bari kose muri abantu basangira ikiyago kikaryoha muri abantu babwirana amasoke muri abantu badatinya kuyaga Mm.
donc icyo twotita intimite uhejeje la passion Mm.
hanyuma icya gatatu ni icyo novuga ngo ukubaka rukaguma gisigura engagement Mm.
ku- kuba muri kumwe muri dure urumva ni ni iyo nyabutatu y'urukundo ngerageza gusigurira abantu yuko ubundi abantu umwe usanga ariyongaje gusa avuga ati ibi bintu ndabirimo iyi horasiyo ndayirimo mugabo atavuga ati uyu muntu aranyakira fizikimo Mm.
ugasanga ni handi umugore avuga ati umugabo amaze iminsi itanu atandaba ubwo ubwo ntiyameze Mhm.
kumva ugasanga umugabo we ukuntu abibona muri urwo rukundo ari muri complicité no muri engagement gusa ibijanye na passion yarabyibagiye Mm.
hanyuma ugasanga ku bw'uwundi la passion donc kuba mu- muri atire physiquement kuba Mwumva mushakana mushakana.
mu buryo bw'umubiri Mhm.
ni- nivyo byonyene ku bw'umwe bik- bikonta gusa bishaka ugasanga nk'umukobwa ariko arakubwira ati mbega ujya mu buhungu ntankunda gusa kugira turyamane Mm.
Eh, mugabo ntashaka kuyangaza a long terme donc euh, commitment Mhm.
mugabo turayaga tugahuza donc nerekana izo nyabutatu zitatu I- donc iyo nyabutatu irimwo aho uko ukuntu gutatu ukwiye kuraba horasiyo Mhm.
bien sûr icyifuzo cy'umwe umwe wese ni gushika igihe igihe woronka ijana ku ijana kuri ibyo byose uko ari bitatu Mm. Hama- ariko Mhm.
biragoye Eh, eh, Yeah.
eh, uraza kutubwira hamagara wintuze ico gitabo cawe ni igitabo gifise Yego.
impapuro zingana kuri zingahe
Eh, bivana na forma kuri forma nagize mu gifaransa gifise ijana na mirongo ndibaza Mm.
hanyuma kuri forma de poche ni ijana na mirongo itatu n'ibindi Mm. umuntu Yego.
ariyumvira ati igitabo c'impapuro ijana uvugamwo ikintu nk'ico c'urukundo nta bitabo vyinshi ki- bigaruka muri urwo rukundo rwo mu burundi no mu rwanda kenshi twari bwanabone umuntu ntashobora kwiyumvira ati none izo mpapuro ijana umuntu aza Mm.
guheza atahuye vy'ukuri urukundo nyarwo ingene rutegereza kumera uko umuntu ategereza eh, no kuvyifatamo canke
oya iki gitabo cya mbere ni ni nka esikariye ya mbere Mm.
nka kujya uri kururira ingazi ntibikubuza yuko wurira iya mbere kugira uzoshike hejuru utahure byose Mm.
ariko iyo ngazi ya mbere utayuriye ntibihera Mm.
nitangura kucyandika mu- mu- harageze igihe niranda konti yuko kizava gifata nk'amapaje amajana ane Mm.
mvuge ni ibi bintu nta n'umwe azobigura kuko abantu bararuha no gusoma Mm.
so mvuga nti reka ndabigabure mu bice bine nzosohora ibitabo bine komisa a- tugende turaduga porepore abantu batahura Mm.
yego Mm. hama ico nashaka ko tunashimikira ko cari ico Mhm.
kintu c'uko urukundo uravugamwo mu gace gatonya nashoboye gucishamwo amaso sindagisoma cose uravugamwo yuko hariho inyungu bwite kanaka agenda kurondera ico kibazo n'ikibazo twavuga yuko gikomeye mu karere k'ibiyaga binini uburundi n'u rwanda na cane cane mu bantu bakiri bato kuko niyo mibereho hari aho bavuga ati nta kazi ntaki ni ikintu twavuga ko gikomeye cane rwose mu rwaruka
ntigikomeye gusa mu burundi no mu rwanda Mhm.
ahantu hose uzoja ku isi ugiye nk'ahantu nko muri fete canke ugiye ahantu mu rubanza umuntu muzoramukanya ahejeje kukubaza izina nimba yaronse n'ubwo bwenge canke n'iyo politesi yo kukubaza ati bite witwa gute icya kabiri azokubaza azokubaza ati mbega harya ukora iki mu buzima Mm.
so ikintu uco co womenya ni uko umuntu wese muhuye ku isi Mhm.
akuraba ukuntu wambaye ukuntu wigenza aba ashaka kwishura ibibazo bibiri gusa Mm.
kandi ku isi niko bose bameze Ni- i- ayo ni amayetide ya psikoloji yabaye kuva kera Mm.
basanze twipoza amakesiyo abiri gusa Mhm. I- ibibazo bibiri gusa ivyahegaheye reyinold turacari kumwe ndumva reyinold atari ku murongo agatelefone kiwe karaza ku tugerageze dusubire kumutora kugira ngo tubandanye ikiyago ariko rero mushobora kuba mufise utubazo dutandukanye kuri kino kiyago turi kumwe na reyinold murashobora kutwandikira utumesaje dutandukanye mucishije kuri whatsapp yacu iyo nayo akaba ari guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga adi top na karirimbo ka mede ako karirimbo kari muri dushasha twiwe aheruka gusohora
Mvande Miami, mchane Mombasa, mvande Mombasa, tutahi Chikari, mama yo. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Mama yo. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Go down low. When you adi top na karirimbo ka medi reyinold butari aragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kari katugoye rey wari kuratubwira ati muri rusange umuntu rero utubazo tubiri akunze kwibaza kuri urwo rukundo n'utwara
ni ibibazo bibiri gusa kandi umuntu wese uwo uri wese naho buri umunyeshuri naho uba ugiye kuri aeroporo bipoza keso zibiri iya mbere ni ese uyu muntu ari imbere yanjye niyihe nivo ya risike nshobora kumuha ese uwo muntu ndashobora kumuba rero baca baraba ukuntu wubatse ibintu ukozwe ukuntu wambaye n'ibiki byose ese ya kabiri bipoza abantu iyo bakubonye diane ni ese uyu muntu ndashobora kumwizera nicyo gituma rero ku- kuri ayo makesiyo uko ari abiri ese uwo muntu ndashobora kumwubaha ese ndashobora kumwizera kesiyo bazokoma bakubaza iyo uhuye n'umuntu minsi yose kugira yishyure izo nyishu ziwe azokubaza ati mbega burya ukora iki mu buzima Eh, urumva uragenda ukayaga n'umuntu ukumva yuko ikiyago kiza gufata intumbero amaze ku- bijanye n'ico ukora mu buzima Mm, Eh, yego Reka- najya nawe wofata ngo mwashakanye n'umuntu ukaza kumupresenta abavyeyi nabo nyene nta kindi babaza Bavuga Babaza ngo, ati, mbega ujya kuri iki mu buzima ava Ataka kwanje." akora, barabaza ati niwo kwanje komsa tuca tumenya aho abavyeyi biwe bava n'ico bakora Mm.
kugira umenye nimba wubaha kandi wobagirira confiance Mhm.
Eh, turaza kuraba nimba by'ukuri nimba ibintu biri uko urukundo rubaho Mm.
canke rutabaho turafise abafise ibibazo vyinshi ku murongo wa telefone bashaka kubaza duhereye kuri aron aron ikaze kw'ijwi rya amerika aho uherereye hama ikibazo canke intererano
Alo, ndabumva.
ego aho uherereye hama akabazo canke intererano
Rero kabisa nta nta kibazo sisa ahubwo kino gusa nagomba namushimire bamutumire kuko icyo gitabo yagiteguye neza cyane.
Mm,
Yego zindi mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo, mu gihugu c'uburundi
yego mu gihugu cy'u Burundi.
Mm, Musa- musanze ngerageje kubwiza ibyo ibyo avuga muri icyo gitabo ramururi etiside mhm,
agerageza kwishyura ku bibazo twebwe imisore cyangwa inkumi dusize cyane n'abubatse muri rusange mm,
Eh, kuko ubu ugerageje ku- kuganira n'inkumi cyane umwigeme w'ubu w'iki gihe mhm, butaravuga- butaravugana byinshi abanza kukubaza icyo ukora mm,
urashobora rero wewe kwimwasika ukamubwira ati jewe yirigira nko kwirigara kandi ubyumva akazi wanashaka gakomeye mm, muri icyo gihe umusabye urukundo a- a- aca ukamusaba ko mukundana aca akakubwira ngo yango njye ngo ndasize uwundi mm,
ariko niyo bishyitse rero nka ziri bwiza akagusanga nk'aho ukora mugahuriraho atarabyiteze yuko mwahurira nk'aho hantu ukora ako kazi mhm, aca cyangwa kuzanira iby'amafantezi murumva ngo ujya munsi ngo ngo narayifatiwe cyane ngo nikuri ngo mbabarire ibintu nk'ibyo nyene akaza ku- guhindukira akaja kuvuga ati twikundanire ibintu nk'ibyo nyene mm,
ibigo mu bisanzwe rero ngerageje kumviza icyo gitabo ikigo cyane yagiteguye neza agerageza kwishyura ku bibazo twebwe tuba dufise mu bintu bijyanye n'urukundo urakoze cane aron mu ntara ya cibitoke igira umunsi mwiza murakoze cyane namwe kumpaha umurongo ku isi rya amerika Mm.
niwe munsi mwiza namwe ego Yego.
turase kandi na laurent ku yundi murongo laurent ikaze aho uherereye hama ikibazo canke intererano
e yego ndi kubumva ngende mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe Mhm.
yewe ikintu ikintu ibintu hari ibintu byo mbona nk'aha nk'aha iwacu Mm.
usanga nk'umuhungu n'umukobwa barakundanye cyane bagakundana nyine mu- bizerana mu rukundo
Mhm.
noneho bamara gushakana bakaza batungana bagwana nta kumvikana mu rugo Ese ibyo ibyo ngibyo byo byaba biterwa n'iki Mhm.
cyangwa nk'umuhungu muri nk'abahungu bagenzi banjye turi gutembera bakambwira ngo ngo je ngo ngo nta ngo nta- ngo sina- ngo sinavugisha umukobwa ngo baba badakize baba badafite ba- imitungo cyangwa umukobwa ah, adacuruza Mhm.
none se abakene bo ntabwo bazabona abakunzi Mhm.
nahise naco nashaka kubaza kabisa ibintu by'urukundo ntabwo byizerana neza Sin- nasi mba ndi kubyumva kabisa urakoze ah, eh, laurent ugira umusimuhitsi nawe mugire umunsi mwiza ndabakunda cyane kabisa urakoze cyane reyinold urumvise amakenga ya laurent n'utubaza ati none umukene ntazokwigira aronka uyumukunda hama ibyo byo gushwana hari isano byaba bifitaniye n'uko nkumbure umuntu aba yarabye ati kanaka akora ibi mbere y'uko amenya ati ninde umutima wiwe uzohuza na gwanje oya ajya n'aho uba warongoranye n'umumiliyoneri Mm.
Eh, ha- haraza agatima ka- ka- k'akamenyero Mhm.
Eh, ndabyishura mu gitabo Mhm.
urumva urafata umuntu akakubwira ati ujya muntu ndamwifuza ndamushaka rwose umunsi twabanye nzo- u- u- nzoca nza mu ijuru nzoba ndi mu ijuru nzoba ndyohewe Mm.
Ak- akabishikira bagakundana nk'uko abivuze babanye ugasanga batanguye kurwana uti rero biva kuki biva ku gatima k'akamenyero twize yuko ubundi abantu bati- ba- ntibize gukunda ibyo bafise urabona nk'ubu ugi- ugiye kuraba muri televiziyo bakubwira ati ewana ukazogura ujya mupira uduca ubumva uberewe ukazogura ujya muduga uduca umera neza Mm.
wamara kuwugura bagasangura kukoreka iyindi miduga mishasha ugaca wumva umenga nturyohererewe ibyo ufise urumva abantu ntibize kuryoherererwa ibyo bafise ni ikintu cigwa nka kurya u- wiga kwiruka kugira u- u- unonoke umere neza mu mubiri so na, na servo ni ikintu banonora urumva servo yayo bayinonoye mu kugaya ibyo bafise urumva wa- wa- warize kugaya ibyo ufise mu buryo buri materiel mu buryo bw'ibintu utunze usanga uriko urabitranspoza ko kugaya ivyo ufise mu buryo bw'abo mubana abo mwa- uwo mwashakanye abana wavyaye n'ibiki byose Mhm.
en fait turabitranspoza ko urumva nk'iyo iyo ni aspect yavuze iza iyo wamaze kuronka umuntu ukamufata mu mucongereza nko bavuga ati ukamufata for granted nkaho umenga nivye n'uwawe burundu kuko ego umenga ntahazoza naho uwo mutuka naho umushwanira naho ubukubita ntahaja na kare muri kumwe nawe akumva ati ntibigikenewe ko nambara neza canke ko ngira iki kuko na kare uyu ntafite iyaja ugaca usanga atanguye kubwira ati wewe ko uramfata nabi jewe ibintu ndabivuyemo ugasanga niho valeur ya- yiwe iciye iduga Mm.
dini atarakomena ko agira bivemo ugasanga wimenyereye so uti rero ivyo bintu umuntu yobikiza gute iyo ni kavayi ukora nka kurya sosiyete yagusavaye kwiga kudakunda ivyo ufise hajya dufate inzu bamwe ukabona umenga umubanyi wawe abayeho neza kurusha bikakuzanira n'ishari bikakuzanira no kwanka gukunda ivyo ufise so ni ni- ni- ni guhomvyanse la tendance ni kwiga gusa kwicunga iyo usanze uri kuranka ico ufise dufate ari igitabo wari ufise menya yuko ejo bundi si iyo nzu si uwo muduga hazogera igihe utangura no kugaya uyo mubana so menya ko ari ikintu kijanye no no guposeda ese warize gukunda ibintu byitwa ko ari ibyawe utabyize kubikunda byose y- yaba n'intebe yaba n'iki utize gukunda ibyo ufise ntuzokunda uwo muri kumwe niko biri hama ni, Yego.
ni ikintu gare inorde umuntu ashobora gutangura gukora ryari nk'ubu unye nk'ufise imyaka n'ubu mirongo nyene Eh.
eh, ni nk'uko ndiko ndabivuga abantu bariko baravyumva Nti- ntibarinde kwiga gukunda uwo bafise iyo atanguye kubabwira ati hewe ndagusezeye ndagiye aho bankunda kuko nasanze warambeshe muzomfata neza hanyuma ndabivuyemo kuko warabeshe sivyo urumva ha- hakurindira ko hagira igihe bababara kugira bavyigireho bo- bogendera ko ahubwo baga- bagatena promese kuko kenshi umuntu kugira kwemerere ko mukundana uba warabeshe ibintu ngo ngo nzogira ibi bigire naho utobikora byose reka gufatana nabi ngabo nabivuze la source iva mu gukunda ivyo bice ufise mu buzima bwa misi yose kwikunda uko uri kose eh, iga gukunda duke ufise si no kwikunda ubwawe Diane eh kuko kwikunda ubwawe ni n'ibintu abantu babesha mm.
urabona u- ni- ni nko kuba ufise terrain iri vide ushaka kuyubakamwo inzu niniya none iyo terrain uguma uvuga ngo ndayikunda ukwire cyangwa wowe ushaka kubakamwo urwo ruzu n'ibiki so hariho kwikunda wishima uko uri mugabo uzi icyo ushaka gushikako sibyo nico kimwe no ku- no gushima ibintu ufise ni kuvuga uti ibi bintu mfise ni byiza ni pamaze gushika ko ku buzima ni- ni intambwe idasanzwe ndifuza gushika hariya ariko simpaka ngaye ntangure gusuzugura ibindimwo muri kano kanya Mhm.
kuko na kare bijya bindi niwabishikira uzaba usanga uriko urabisuzugura usange utanguye kwifata ukuntu unabivamwo n'ibyo wamaze gushikiramo yego yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire wacu ni reynold butari turiko turavuga ku biri mu eh, gitabo ciwe l'amour lucide agaruka no ku buzima butandukanye ru- dusanga mu buzima bw'urukundo hariho na frederico ku yundi murongo wa telefone frederico ikaze aho uherereye hama akabazo canke intererano
mwiriwe neza diane amahoro
yego jewe mperereye mu gisagara ca bujumbura Mhm.
nagomba kubanza kubashimira cyane ku ico kiganiro mwatunganije cerekeye iby'urukundo Mm.
mugabo nkagaruka ko uwo mutumire nkamubaza Mhm.
burya by'ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi urukundo ruracyariho nk'akarorero Eh, je sanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'abantu bato batumva no kuvuga abantu b'imiyabaga ababoyi irumva n'abayaya eka n'abandi bantu nyine bato bato batashoboye kwiga eh, uriko uraraba hari ukuntu abantu benshi bakundana mugabo mu nyuma bagahebana mm.
canke bamwe bamwe a- u- u- yabonye nk'umukobwa kugira urumva uwo mukobwa amwizere akarinda kubanza kumwemerera kumwemerera i- ibyo afi- kumu- kumwishira ibyo afise kandi ibyo navyo atari ibyo afise Mm.
hanyuma rero twe turiko rero turasaba turasaba cane cane ibi biganiro mugabo uyu nuko bavuga riyo nyene iradiyo itumvikana gose yuko mwobikomeza Mm.
kuko uwo renondi butayi na- narakunda kumwumviriza kuri ikiganiro cya erupeya nimba ntihenze cyitwa nomukurahe kandi yaravuga ibintu bifasha abantu benshi Mm.
benshi rwose urumva igihugu cyarabafasha rwose Mm.
hanyuma rero urumva abantu benshi urumva ubu barahendana urukundo rwaraheze mu bantu kenshi niho hava inda z'indaro hakaba guhendana hakava inda z'indaro uriko uraraba urumva twe nk'abantu barongoye amashyirahamwe mato mato twarateye akamo ku bantu badufasha twarabuze mugabo urumva twama mu ruhagarara rwo guhanura ugasanga abantu bahebanye bankanye Mm.
kandi re- tu- tumaze no kuvamwo bato bato uciye ugenda no ku bantu bitwa ngo barakuze aba- aba- aba- uba ubona yuko ari abategetsi babiyubashye nabone nta rukundo rugihari hagati yabo n'abagore babo Mm.
je nahora nibaza yuko bija- bija biri mu bantu bato bato Mm.
ku kubera nabone bakikireshanya n'ibyo bintu biragenda neza canke nko mu myaka ibiri ya mbere bakikibana ugasanga ibintu biri neza mugabo nko mu myaka nk'itatu ine ingahe ugasanga umushinga ntahe yataye umupfaso niwe yagiye kugira confiance n'umubone wiwe ugasanga muteye amada niho abigurirana ku murindi munini ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hagaca haba numva n'imigera myinshi n'ubushomeri bwinshi bukubera haba havuka inda z'indaro zi- ku bantu baba babyaye wumva wumva nk'umuntu akabyara umwana ku bintu atarayiteguriye ibyo byose umva bikaba kuri ryatituka ry'urukundo ruke ibindi bigaterwa n'ubukene ibindi bigaterwa n- ni byinshi Urakoze.
n'ibiyana umuntu atokwirirwa aragusigurira urumva n'akaba ari abazungu Urakoze, urakoze.
nagomba kubashimira cyane murakoze imana ibahezage turakiriye uyu mugisha Reynold urumvise Frederico akabazo kiwe naho karimo intererano kararashe ati urukundo uracabaho none
ego ruracabaho ryane ni nko kuvuga ngo ngo eswe ngo amajarada ngo aracyariho ngo imirima ngo iracyariho Mhm.
cyangwa ngo amazu aracyariho Mm.
byose birahari gusa habuze entretien habuze maintenance ikintu cose ku isi ari ibintu bita la loi de l'entropie la loi de l'entropie ivuga yuko ikintu ugisize ngaho ata maintenance uriko urakora utakora yapfa.
gufata neza Eh, naho wofata u- umuduga ukawushiraho ukamara nk'imyaka itatu utagutwara naho bari umuduga mushasha uragupfana Mm.
nawe wafata inzu ukayita ngaho oya ntihagire na kimwe ukora irateba igasenyuka yose Mhm.
urumva urumva nuvuga ngo yego urukundo rurahari me baracagwansetena baracyarukorera maintenance Mm.
baracyaruryosha urumva ni- wovuga ati ni ni nk'umurima umuntu yateye imbuto aca yiterera ngaho ntiyaza no ku- kuraba aho bigeze Mm.
urumva icyo nomwishura eh, federico namubwira nti yego ruracyariho urukundo rurahari ruraho ariko ba nyenegwo etwe bariko bararucavaye Mm.
urumva novuga ngo abantu barataye ubuseriye baranavyibagiye mugabo ntigisigura ngo ntaruriho Mm.
yego yego nuko ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda charles ku yundi murongo wa telefone ikaza aho uherereye hama ikibazo canke intererano
murakoze Mhm.
ni mu karere ka gakenke mu rwanda Mm.
none ko numva icyo gitabo kiho kiho mugabo eh, kirimo inyigisho nyinshi umuntu yabibona ate Mhm.
Mm, umuntu ndi kubaza ko umuntu nyine yakibona niba kiri kure no kuri interineti umuntu yakibona yabibona uko aka- natubwire urakoze reka Reynold ace akwishura urumvise akabazo ka Charles mu gihugu c'u Rwanda rey Reynold kuri supermarket hafi yo kwa rando sabwe
mu rwanda kirahari Mhm.
kwa ndori eh, hafi ya supermarket kwa rando Mm.
hanyuma kiriho no kuri liberi kirezi kiriho no kuri liberi akatya Mhm.
kiriho no kuri eh, supermarket woodland Mm. Eh, im- hanyuma ashobora no kugira commande en ligne Mhm.
akakironka biciye muri amazon Mm.
ego hama kigugwa amafaranga nga
Eh, bivana urumva abadandaji bifitiye ibyabo nibaza ko kwa ndori kiri nko kuri treize mille hanyuma liberi kirezi kiri ku bihumbi cumi na bitanu hama kuri supermarket ku bihumbi cumi na bitanu gutyo gutyo gutyo
Ubu ngira yumvise inyishu umuhaye hariho na Thomas kundi murongo wa telefone Thomas ikaze na wewe
murakoze nitwa Ikimana na tori Mhm.
Eh, ndi hano mu karere ka gasabo umurenge wa kimihurura akagari ka kimihurura umudugudu w'ubumwe Mhm.
eh, aho bita mu myembe Yego nakabazo canke intererano na toro twabare twe twakwise Toma
yego Mhm.
eh, njye nari mfite ikibazo ku- ku- kw'icyo gitabo bavuga ngo cy'urukundo Mm.
kuko njye ntago ntago mb- mbese wenda urukundo rwahozeho Mm.
ariko ntago abantu nk'abantu ntago turuha agaciro kuko ntago wambwira ukuntu umwana w'imyaka cumi n'umwe cumi akundana nu- n'umugabo ufite w'umukobwa ubwo navugaga Mm.
agakundana n'umugabo ufite imyaka mirongo itatu n'ingahe Mhm.
umbwire ngo ni urukundo kuko uta- umukobwa azamuka kubera iki ayo mafaranga uwo mugabo yamufikishije Mm.
wenda urukundo ruriho ariko hari abantu bataruha agaciro bitewe n'ayo mafaranga Mm.
ahubwo ikintu twakwibaza ni kimwe Mhm.
ese urwo rukundo twabasha kurusigasira gute ku buryo rwaruta kuba dufite amafaranga kugira ngo dukundane ahubwo tugakundana tuda- tutagendeye kuri ayo mafaranga Mm.
abakiri batoya tuzabwirwa n'iki urukundo icyo ari cyo Mhm.
kuko nicyo kibazo dufite cyane cyane urubyiruko Mhm.
Eh, urukundo nyarwo rwaba ari uruhe Mm.
tubwirwa n'iki nicyo kibazo nari mfite urakoze cyane natori ubwira umunsi mwiza Reynold eh, ikibazo ca natori ati si Ego.
kwiko iratera imbere n'ivyo bintu byo kuvuga ngo ukunda uwifise n'iki none urwaruka muri ivyo byose urukundo nyakuri ruzoza ruramenyekana gute
urumva icya mbere na mbere nagomba kumenyesha natore ni uko abakobwa bose bari kumwe n'abagabo bakuze cyangwa bashaje ntigisigura ko baba bariko barondera amahera gusa uko ni uguca imanza kuko urumva woca ubaza uti none kuki abo bagabo bose bashaje urumva hanyuma umuntu yava yishura ati ngira ni kubera umuntu ayaronka ashaje kurusha akiri muto Mm, mugabo aho siko bari guca urubanza kuko hariho nk'ikintu diane bita sosendrome des amours impossibles mhm, kandi ikaza kenshi ku bakobwa bakuze batabona ba papa babo apana ngo papa we yarapfuye canke yaritabye imana canke iki ni nk'ubu harabaye divorce canke umupapa yaririrwa mu kabare n'ibiki agakura atatutse na papa wiwe afite Mm.
ugaca usanga akuze yipfuza abagabo bari mure abagabo Bakuze.
babushitse Mm.
ataba ashaka utuntu tw'uduhungu duti ngo n'ibiki Mm.
Eh, urumva ni- ni nko kuvuga ati reka ndondere umupapa mushasha kuko wanje siho yarari urukundo Nivyo nabuze ni kwa ibintu papa bishika.
ndarondera hanjye ah.
Eh, kandi hariho n'abandi bavuga bati jewe ibintu by'urukundo narababaye gusa naho nashobora gufatana n'umuntu eh, ambesha ngo tuzobana agaca prefera kujana n'abagabo bari mariye abagabo barongoye ba- ba- ba- ba- bafite amafamiye kubera avuga ati uyu wewe nta byo kubeshanya ngo tuzobana ibyo dukora turabikora ari amahera mpaka yampa nkagenda nkikorera imishatsi mugabo arinze a- asimba urugo akaza kumbwira ko ankunda binyereka ko ibyo ariko arakora ari byo kuko na kare nta mariage tuzogira so hari amaka menshi ntiwoca uja ko ngo ugira utangure guca urubanza ngo nta rukundo rugihari kuko wabonye umukobwa ariko ajana n'umuntu ashaje banza urabe fase yiwe ubanza urabe ibyo yaciyemo kugira ushobore gutanga eh, urubanza kumucira urubanza Mhm.
icya kabiri yavuze ati twobona none gute umuntu urukundo umuntu umuntu w'ukuri basi eh, ko twobana Mm, so hariho hariho point zitanu umuntu akwiye kurabira kw'abantu mm, navuga gute iya mbere ni ni- ni ubuseriye bwiwe mhm, Umu- icyo kuraba mu buzima bw'uwo muntu nimba azi neza icyo ashaka mhm, Eh, nimba uwo muntu ari oruganize mu buzima nimba apanze kukaraba ko ibintu byiwe bipanze mhm, icya kabiri ni kuraba aho uwo muntu ubwiwe ageza kuba aryoshye ikiyago Mm.
navuga mu cyongereza babyita agreeableness mhm, hanyuma icya gatatu woraba ko ari umuntu ari stable mu mutwe atari umuntu ashoka ashwana cyangwa akantu kose kabaye acatwaririza hejuru donc novuga umuntu atari nevroze umuntu afite ankeba niveau de nevroze Ama- afise amaguru hasi stable emotionnellement yego urumva ico ni icya gatatu Mm.
icya kane ni à quel point umuntu ari ouvert ku ma idée ku ma nouvelle experience ibintu nk'ivyoyo Mm.
ese n'umuntu ibintu abishaka kwa kundi nyene uko vyamye biri kandi isi iriko irahinduka urumva Mm.
icya gatanu uraba ni extraversion y'umuntu Eh, turutse nk'ubu wari ufise abagenzi ntaca atangura kubwira ngo ntabo nshaka canke haje abantu kubaramutsa muhira ngo abone banze bref uraba izo point cyane Mm.
mugabo iyo basanze iya mbere iri serieux ni kuba conscience ni, ni kuba serieux Mm.
donc iyo umuntu ari serieux naho yoba ataryoshye ikiyago naho yoba atari buvere ku mayide menshi juste akaba ari serieux icya kabiri akaba ari emotionnellement stable ivyo bibiri birakwiye kugira ubane n'umuntu Mm. Aha- ntahamagare muganje nk'ubu nca nibaza urabona hariho Eh.
n'igihe bakunze kuvuga mu kirundi canke ikinyarwanda sinzi ko bibaho ngo amaso akunda ntabona ugasanga hariho nk'utugeso muri wa mwanya wa copinage ari wo mwanya wo kugeragezanya uraba ko nimba jewe nkunda gusengera ku badominicain uwundi aja kuri monsio tuzobihurizako nimba nja kwa david Mm.
uwundi akaja kwa nde tuzobihurizako ugasanga hariho utuntu ubona umenga uko umwanya uzogenda uratera imbere tuzogenda gushika aho wubaka ariko washika mu rugo ugasanga hariho byinshi wari warihenze none ubwo rukundo nyarwo ubwo ntirwari Yego.
rukwiye guhindura utugeso tutari tutemera ko babiri bafatana
nico Like- gituma ndiko ndakubwira nti urabona naho muba musengana ivyo bavyita kuba musangiye ico bita système de valeur donc amatradition nimba wewe uri umuntu ari bienveillant est-ce que nawe ubwiwe n'umuntu ari bienveillant nimba uri umuntu ukunda le pouvoir et la réussite est-ce que nawe n'umuntu abikunda hariho nk'ababa bikundira la sécurité la conformité nabo bigira mu mahera hariho bayikundira stimulation gusa wowe ico ukora uraba système de valeur yiwe kuko si kubera gusa mwahuriye mu misa ngo muzokundana ngo murahuza ngo ngo by'ukuri oya kandi hajya ni hanze inyanditsi w'abantu baciga ibintu bya psychologie canke batabaza abapsychologue Mm.
yoko u- u- umwegereye n- nk'ubu no guha izo valeur icumi uko zingana hanyuma ukaraba ukaraba ko mubihuzako kuko kenshi abantu ba- bapfa yuko batari compatible dufate nko muri depense z'amahera umwe agahitamo kuja mu ma- mu kabare we washaka kugura impuzu nziza ikubera ubona? So, si kubera mwagiye kuri eglise Muzoca- ko wewe ad- muzoca muvyumva kumwe oya ico ni kimwe si kubera mwemera ngo muzoja mw'ijuru kuko ntumbaze ngo hanyuma ngo bisigura ko mwobana neza Mm.
aho woba uhihendeye cane urukundo rero ntirushobora guhindura kamere k'umuntu
oya ahubwo umuntu ubwiwe arahindura kamere zo nakubwiye yuko muri rya ponzi itanu urabira ko umuntu kugira umwige uraba ko ari umuntu ari seriyo kuko iyo umuntu ari seriyo naho aba- abanywa itabi arariheba iyo umuntu ari seriyo yihaye kuvuga ati jeya amashuri nzoyaheza arayaheza iyo umuntu ari seriyo naho uwo mutiza amahera azoyagusubiza so icya mbere uraba ni ubuseriyo bw'umuntu ese uwo muntu ari highly conscious icya kabiri uraba uraba ko ari emotionnellement stable mugabo kenshi abantu twirabira gusa ko ari cool ah, ese ujya muntu ari agreeable araryoshye ikiyago Eh.
hanyuma ukaca uraba ukabona umuntu ari open minded ukabona arayaga abantu ugasanga wewe ufite ibyo wafatiye ko ama ayo matwe do caractère washimye kuri kuri we ni kenshi wewe icubuze Mm.
ico wewe udafite Yego.
ukavuga uti ah uyu muntu wabifite vraiment ngira ni umuntu aryoshye ngira ngo wambere tuzoca kubana ko." twubakana bi- bi- biryohe Eh, Eh.
kumbe usanga tu n'umuntu nyene yiryohereza ikiyago mugabo atari seriye Ivyo mu nzu Usanga atobishobora.
ntazoriha ruwaye y'inzu yanyu ubu bucubigenza gute Mbega ntazogu- mutamushobora.
ntazogufasha umwana arize mu ijoro cyangwa ikindi kintu reka ngira ngo tuzorondera uwundi mwanya wa kabiri tuzogaruke kuri urwo rukundo nago mumaze gushika mu rugo ingene umuntu yogenda arabifatafata kuko ndumva ari ikiyago kirekire ariko turafise Raymond ku rundi murongo wa telefone Raymond aho uherereye hama ikaze mwiriwe nemerereye ku kigali mu rwanda ku gisozi Mhm. ku gisozi haravugwa meza
neza cyane Mm, ni ikibazo canke ni intererano
Mm. rero nagira mubaze mbaze uwo mutumire Mm.
ibibazo bindi wenda nabifite bagiye bagiye babibajije nda- ndasobanukirwa ariko se iyo yandika ibitabo Mm.
ni risaci akora noneho ya risaci akoze akabonamo kwa- ibyo akuyemo akabona kwandika igitabo cyangwa we n'ibitekerezo bye yandika Mm.
agakora na referanse mu bindi bitabo a- a- agenda ahuza
Mhm.
akandi kantu nagira ngo mubaze ese wenda no mu kirundi twe bashobora kuba bavuga ngo nta jeteme inzara igutema amara ko kanaze kukansobanure ngo nta jotemu
inzara igutema amara inzara igutema amara yego eh Ku- ku- eh, imbere- no, kongo.
eh, eh, hinge aca aguha akanya ariko ngende ndakubajije gato remo wowe urashigikiye ko urukundo rutarimo amafaranga rushoboka
oya ntabwo rushoboka Eh, Mm. kuko wenda reka reka nkubwire sibyo ni hari ibintu nkoramo bya by'ubwa enjeniyeri sibyo mm, inzu nkurikije inzu nyinshi dukoraho twubaka du- nyinshi cyane mm,
kubaka inzu ukumva ngo ejo batandukanye mm, zino nzu nini nini nini ubona bita- bazita kadasiteri mm, ejo ukumva ahandi twaba twubatse inzu twubatse inzu nziza cyane ihenze ejo nanone ngo batandukanye ngo yaje ashaka divorce a- ashaka divorce ya nzu bayigabanemo kabiri mm.
rwose niba maze kubibona nk'ahantu hageze muri hatanu maze gukora gutyo ubwo wumva hari urukundo ruriho Mm.
uvuga ngo we aza ashaka iki amafaranga mm.
Eh, nkurikije njye nkumva nkoze nanjye research yanjye ubwo ngubwo nu- numva ko cyangwa idea zanjye numva ko ari amafaranga nta kindi urakoze reka duhe akanya reyinold butari akwishuri ugira umunsi mwiza ngaho gisozi mu rwanda yego reyinold akabazo ka mbere ibyo wandika urabikura he muri ico gitabo cawe hamuca umwishura n'ico kibazo ciwe ca kabiri bwa mbere nagomba kumubwira nti jendi nk'umumekanisya Mhm.
akora imitima y'abantu akora ni nka kujya umumekanisya kwandika igitabo kugira umuduga wawe canke moteri ipfuye kugira wewe umuduga wawe uzobore pare Mm.
urumva ndi forme na- na- ndi umupsikologe ca kabiri ndafite experience yo kumviriza abantu cane gose Mm, yo kuva muri 2010 gushika ubu uye Mm.
urumva nibajije ku ku byo numva abakiriya bavuga ku bibazo bari bafite bakugira Hanyuma- iby'urukundo mhm.
hanyuma ntanga inyishu bivanye n'ama research abandi bapsikologe bakoze Mm.
urumva ku kibazo ca mbere nivyo ndamwishuye Yego.
ariko ndabona ariko avuga ati abantu ubundi baca bapfa amahera cane gose
Eh, yego nivyo barapfa amahera ica kabiri murapfa statut Mhm.
murapfa statut sociale mm, nk'ubu wari uhambaye nk'ubu ugihambaye ibyo murabisa mm, hariho abandi bashyira imbere ubwenge bw'umuntu mm, hariho abandi bashyira imbere cyane rwose ubwiza bw'umuntu ugasanga utanguye kuba mubi ntibaba bakikurondera mm.
ndumva namubwira nti ibyo abantu bafatira ko si si amahera gusa ni byinshi cyane Mm.
yego hama akantu nako yavuze ngo eh, ngo ngo nta jotema inzara iri kura gutuma amara yawe akatika ngo yashatse kuvuga ati ntawovuga jotema ashonje none ni ukuvuga ko abantu bose bakundana baba bifise gare
oya urumva uko ni ni- ni guca urubanza Mm.
urucira abantu batifite Mhm.
opeti yari ashatse kuvuga amapriorite Eh, urabona turi muri afurika aho abantu bunguka munsi y'idolari rimwe ku munsi cyane baronse menshi bakaronka nk'atanu ku munsi mm, bakavuga ati tumeze neza Mm.
urumva ibyo nobyita ati uko ni uguca urubanza seulement ego nibyo iyo uri mu zindi priorite iyo uri mu- mu ngorane z'ubuzima bwakuremereye Mhm.
ego urumva priorite yawe ni kwiyakira stabilite mm.
Eh, mugabo ntigisigura ko umuntu akeneye atokunda aho iyo baciye urubanza bamwe yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga iminsi yose ya mungu duha akanya urwaruka kugira ngo urugaruke ku bibazo bitandukanye baba bafise uno munsi turi ko turavuga iby'urukundo jean bosco aho uherereye hama ikibazo cyangwa intererano
jewe ndi mu burundi Mhm.
i bujumbura Mm, ikibazo je mfise yaranditse ku by'urukundo nibyo mm, ngomba kumenya umuti atanga muri ico gitabo ku bijanye n'ibyo tubona mhm, mu rwaruka mm, turiko turitekereza nko kuva mu windwi usanga abana bagenda bavuga ngo joteme joteme ngo tugomba kuzoshika ku kintu runaka mm, mugabo turiko turitegereza ukwirikiranye uko ibihe bigenda birahera mhm, udusanga benshi muri abo bantu bagiye baratwazanya inda bikazana n'ingorane no mu miryango mm, none umuti uyu mwanditsi atanga Mhm.
n'uyuhe kugira ngo ahanure ugwaruka mhm, kumbure rushobore kubyifatamwo neza nimba byoshoboka mm.
ego urakoze cyane jean bosco ugira umusumizi bujumbura mu burundi
ego murakoze nawe yego reyinold butari
icya mbere ni umumenyesha ni uko umuti ntuwutanga mu majambo ngo ubwire abantu ngo ibintu bimeze uku baca babikurikiza icyo ni icya mbere Uh, urabona diane abaganga bamaze kuvuga ngo heba itabi ni benshi hari n'igihe umuganga akwigisha ukuntu ari byiza guheba itabi we nyine ubwiwe ariko ararinwa akanakubwira ibibi birimwo mu muri muri iryo tabi no mu kubigira iki ariko ugasanga wabyumvise ego wabimenye ariko ntiwabishyize mu ngiro hakaba ikintu uvuga uti ok uyu muntu intellectuellement arazi ko icyo kintu ari kibi ariko ntibirinjira muri paratike donc mu majambo make hariho itandukaniro hagati y'icyo kwita la formation kuvuza ibintu kuba bara- barabikumenyesheje hamwe na transformation kuba warahisemo gukurikiza ibyo bintu urumva approche yacu iri ku biri icyo wamenya cyo ni uko umuntu amaze kurenza imyaka mirongo ibiri n'itanu biragoye ko yiga ikintu atravers la formation iyo umaze kurenza imyaka mirongo ibiri n'itanu wiga gusa atravers la souffrance l'experience iyo ukoze ikintu kikakubabaza kika- kikagushyira ahantu utaryoherwa niho uvuga uti e ibi bintu si byiza donc umuntu wese yarengeje imyaka mirongo ibiri n'itanu ndavuga nti atari pawa la souffrance ifo kubwiwe tugaruka kuri cya kintu cyo kuba hayiri conscience kuba très serieux kuba uzi icyo ushaka Uku- wowe nyine ukagira savaye kuri wewe urumva rero tugaruke ku bana A- a- a- a- abana kenshi babura encadrement urumva ubafasha nk'ibyo ariko aravuga nibyo Eh.
U- umwana ntumubwira gusa amajambo umwana akurikiza modele akurikiza inyifato yawe akurikiza ibyo abona muri sosiyete ni nk'uku kubera iki tuvuga ngo ababreziliya barazi gukina none bavuka bazi gucenga asa ntibagire iki no umwana w'umubreziliya aravuka mu masavera akabona abantu bose ko barakina baracenga bihuriranye na environnement arimwo agatangura kwapika ibijanye na environnement arimwo urumva a- abana n'abantu biyiga par observation bibarinda kurindira ko ikintu kibashikira ngo bababare uga- u- ngo niho bagenda kwiga Tu- ntanemera na bijya bintu byo gufata umwana ngo umukubite kugira ababare hanyuma ashobore aharonkere ashobore ku- aharonkere ikigwa Yego.
urumva bu- ku- kubabaza umuntu yiga ababara ni umuadulte ni umuntu wo hejuru uwo nawe urumva bisaba kwaba a- ari seriye n'ubuzima bwiwe kwaba azi neza icyo ashaka kuko utazi icyo ushaka ntawe ushika mugabo kuri abo bapeti kuri abo bajene ni umwankuraje ahubwo kwiga kubereka inyifato nziza ababere modele abana bakurikira hariho nk'imyaka yoyo i- igoye cyane nk'ubu nk'umwana amaze gukwiza nk'imyaka cumi n'itatu gushaka ku myaka cumi n'umunani Mm.
baba bashaka umuntu abenspira ntihajya uza ubona batanguye gukunda abasitari baririmba canke bo mu- bo muri sinema canke abandi bantu so kenshi ifo kucuba un modele kugira bakwigireho iyo ngeso amajambo gusa ntabakwiye Eh, niyo nyisho ntanze Yego.
urumva ni encadrement Nego kumu- kumukurikirana Yego.
ham- ham- hari akantu avuze agace ko bukebuke ngo ugasanga guhera mu windwi za joteme zatanguye uko gutangura Eh.
kumva ko urwo rukundo warugezemwo ukiri mu mwaka w'indwi umwaka w'indwi nawe ntawe uragera byo byo ntibiri mwo mu bitatura mu bititiro urukundo gareye hariho imyaka yo gukunda byiza umuntu yokunda ryari canke
oya urumva tubwishe ukuri Eh, iki- ikibi coba wombaza uti ese hari imyaka yo guhuza ibitsina Aha.
ariko hapana kuvuga ngo hari imyaka yo gukunda Eh.
kuko a- ari jewe ari wewe ari n'abariko baratwumviriza ntibabeshanye bakiri bato barigeze kuba bakunda umuntu kandi urukundo si rubi ahubwo wovuga uti ese hariho imyaka yo gutangura gukora ibintu bifite amakonsekansi ari sosiyale gisigura nimwahuza ibitsina wewe uri mu- mu- mu- mu mwaka w'indwi urashobora kuzokuramo uwo mwana avutse bigaruka kuri bya bindi byo kwigisha umuntu kuba seriye n'ubuzima ibyo nabyo bimwigisha mu majambo no mu nyifato yawe Eh.
nuko turose kandi na Eric ku yundi murongo wa telefone Eric ikaze ku ijwi rya Amerika ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye hama ikibazo canke intererano ingozi ikibazo cawe
mbere icyo mbona ni uko abantu benshi benshi usanga
Eric barumva telefone yawe turumva iri ku- i- telefone yawe turumva tutariko turakumva neza sinzi ko hagarara neza
alo muranyumva urashaka gukuramo muri yo parleur
ok muranyumva ego mhm duga ku ijambo
Eh, umva rege usanga abantu benshi nyene barondera nyene amaronko umwe akavuga ati "Eh, bana nkeneye umuntu nyene yambwa amahera ya ayi akora urazi ko avuga ati "Ako- akora mu yonje umva kenshi ugasanga abantu benshi baza barondera amaronko nyene cyangwa nabo- nabo bagaca bavuga ati ngo ngo hakeneye umuntu aba yarize umuntu aba akora mbega abantu bo nkabo oyimwo mwiyumvira kwiki Mm.
cyangwa ikindi nabo ugasanga nk'abantu benshi ugasanga nyine birirwa baragwana ba- abantu ugasanga nyine mu- ni umuriro nyine nka nka ya filime nyine imwe bakina mu rwanda ngo zirara zirashe Mm.
umva sinzi icyo kintu icyo yo- yovuga kubera ko nk'abo bantu baba bafite ibintu nk'ibyo oyi kuko hari umuntu aca avuga ati "Bana, umuntu adasebiye umva nk'ubu hari ukuntu nyine baba bati uba ufise biye ata ashe niwe nkeneye Mm.
mugabo ndazi ko biye ko atarizo zubaka amafaranga Mm.
hano usanga eh, hari abantu usanga bafite amahera mugabo ugasanga ntacyo ariko arabamarira sinzi Mhm.
icyo yavuga ku bantu nk'abo oyi Mhm.
ni nicyo kintu rero usanga abantu benshi rero nyine nk'abantu nyine usanga bashitse nyine babanye nyine ugasanga umuntu ugasanga nyine ne- nta kibazo mugabo mu ijoro cyangwa nk'ikindi kibazo u- biva ku- ku- umuntu yo- yotanga umutiki ugasanga nk'umuntu yamaze kwinjira mu- mu nzu undi nawe nta- nti- ntasubira kwinjira Mm.
kuko hari umuntu nzi yava ku kazi yava ku ya- yaja ku kazi mugabo hageze gutaha yirirwa arazunguruka muri vire kubera ubundi kubera yasanga yat- yatinya gusanga wundi muhira kugira asange yasinziriye Mm, ahubwo-
Eh, ni kugira asange nkumbure yasinziriye
Eh, cyangwa urumva urumva ugasanga nk'ubu yamaze kwinjira ntaso- ntashobora kwinjira Mm.
ugasanga bagenda mu- ni- bagenda mu- mu- gusanga umwe afise imodoka yiwe undi afise imo- yiwe mbere ivyo vyo abantu bameze nk'uko yuho yobahanura iki Urako- urakoze cane.
usanga n'amashambure nti n'amashambure si amwe urakoze cyane rwose eric ugira umunsi mwiza
Eh, yego wumvise eric hanyuma- U- u- ducungure umwanya ko dusa abandi ku murongo eric
ah, yego minota it-
Ha- aka- Sawa.
akabazo akanyuma wagomba kubaza karakahe
Eh, gusa urumva nashaka kugira ko nyine yotanga umuco kw'abo bantu kuko eh, abantu nk'abo oyo usanga nyine bigo bigoye kuko n'abana n'abana bica birashobora guca bibafekita ugira umunsi mwiza ngaho usanga ingozi byafe- byafekise umuryango wose urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ingozi reyinold urumvise utubazo twiwe tumwe tumwe wari wadusubije sinzi ko mubwira muri make icongeye kubivugako bigaruke ko kuko ndumva umenga eh, abantu ntibariko baratahura neza Mhm, icyo ni ukuyita amamotivasiyo y'abantu mhm.
hajya kugira utahure ikimotiva umuntu igituma umuntu akora iki cyangwa kiriya tureke gusa ngo uwo yahisemo ko babana cyangwa uwo yahisemo ko bagira bakundane mpaka ngo bazopfe Mm.
sibyo karyani Mhm.
ubundi n'ikikumotiva wowe ubwawe kuba uri umujournaliste cyangwa we ubwiwe ko uca akora mu buzima Mhm.
Ibi- ibintu bitumotiva ni bi- ni bitandatu gusa Mm.
icya mbere ni le besoin de certitude Mhm.
donc mu majambo make kuba uri rassuré mu byo urimo Mm.
wumva yuko ibintu urimo biri stable so dufate yuko nk'uyu muntu avuga ati jewe nta muntu adafite amahera tuzobana ubundi nta kumucira urubanza Mm.
kuko usanga kenshi no mu mastatisitike abantu baharura abantu bakubita abagore babo cyane rwose ni abantu usanga akenshi uba wirukanwe ku kazi hanyuma ukumva sense ya respect yawe wari ufite barakumanuye cyane hanyuma Mm.
umugore agize akajambo avuga ugasanga ikofi ryagiye Mhm.
so mu majambo make hariyo abantu avuga ati jewe nta kintu nzojamwo ntari sure ntazi neza donc iyo besoin ya certitude yanje itari itari hompli Mm.
icya kabiri ni connection Mhm.
kumva kuri connection n'uwo muntu Mm.
hariyo abantu naho uba ufise umuriyaridi wumva yumva mutari connecte yumva mutari koshe yumva mudahuza umutima n'inama ivyo bintu ntabyo yojamo na rimwe Mm.
sivyo karyani donc ifo pas ko nk'uyo dufate wa wa connection ataza kubwira bajya bandi bifitiye besoin ya certitude bayanga mwe mumukurikira amahera gusa Mm.
nawe yobitura ati mwe mukurikira connection gusa ariko muzosonza mupfe Mm.
urumva hanyuma harazaho izindi besoin variyete haraza le besoin de croissance haraza le besoin yo kuronka essence à sa vie kuvuga uti none ibintu ndimwe biriko bijahe Mm.
hari n'igihe ukurikira umuntu gusa kuko usanga ni nka bijya bavuze ngo abantu bahura kuri eglise Mm.
bobo usanga baba bafite nk'ibintu bibiri bahurizako niyo besoin de certitude donc kuvuga uti turemeranya yuko asha twese ngaha aya twakurikiye mukama Mhm.
hanyuma icya kabiri jean turemezanya yuko mu majambo make twaronse imvo y- y'igituma tubaho le sens de la vie twarayitoreye umuti urumva tuvuga uti imana yaradukreye ibiki ibintu nk'ivyo donc hariho nk'abantu bahura gusa pour que leur vie ait un sens ugasanga ubuzima arongoye bwabo buje gusa ku murongo.
kugira ya Mm.
bon donc bon kugira nyarutse hariho le besoin de croissance kumva kuri kuratogresa kuri kuratera imbere Mm.
ugasanga rero nk'umuntu azokundana n'uwundi ari uwumuteza imbere gusa apana ari uwumuha amahera no naho atayo muba mufise gusa mube mufise potansho yo kuzotera imbere hanyuma bezon ya gatandatu ni besoin de contribution kumva ko hariho ikintu uriko uraterera mu bugwa neza bw'iyi si so iyo uriko uraraba abantu benshi bakunda kujuja abo bafise le besoin de certitude kumenya neza na neza ko abana bazova muri iyo nda batazosonza kuko ipopa gutera gutera amabuye abakobwa wewe u- uje ukamubwira ndagukunda ndagukunda yawe arazi ko izova mwinda ese wowe urafite amahera yo kugaburira abo bana kuko wowe uba uri kuvuga ibintu biri muri prezent uvuga uti yego ndagukunda urukundo urukundo me nawe aba azi yuko ayo masantima yawe atazogaburira abo bana bari probable kuzo- kuzoza bava muri iyo nda so no- nobwira abantu ati ahubwo mwige kuraba motivation y'uwo muntu ha kumenya ha gutangura kumucira urubanza ngo yakunze amahera kandi ngira ngo ni, ni- Yego.
ni- ngira ngo si ku bakobwa gusa mugabo ni ah, ah, Ni bose, ako- ni no ku bose bagabo.
Eh.
Yeah.
kuko kera baravuga yuko ari abakobwa gusa mugabo hariho abemeza yuko n'abasore canke abageze nabo nyene ako kabazo barabaza rega ati diane akora ntibaze iki bakubese Eh.
bajya abagabo bahora bavuga ngo harageze ko ndongora kuko gusa yaronse akazi kandi amaze kwiyekipa Eh.
we nubona ko aba ariko abikorera amahera gusa Mm, nawe nyene aba yabanje kubasubira no kubasaba kugira ese wasi yaba akeneye aka- akantu k'agakobwa kaza mu nzu akakiganzira Mm.
urumva nivyo nivyo nivyo biri kondanable kubera ko umuntu yokondana gusa abo bakobwa yeah Joseph aho uherereye hama akabazo kawe um, canke intererano
Eh, amahoro Diane Ama- ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo Mhm, nakabazo canke intererano
Eh, mfite akabazo eh, mfite utubazo tubiri two kubaza uwo mushingantahe Mhm.
Eh, ariko mubanze mumundamukirize Reynold barakuramutsa Hey Eh, arakuramutsa s- eh, eh, Joseph arakumva duga ku ijambo Peter
eh, amahoro amahoro akabazo ka mbere Amahoro.
eh, iyo mugereranyije eh, urukundo rwo hambere ndavuga wenda nko mbere ya demiri eh, mugagereranya n'urukundo rw'iki gihe mubibona mute mbese urukundo mubona eh, nyakuri ni uruhe Eh, akabazo ka kabiri ese eh, kuko nk'uko muvuga ngo urukundo ruracyabaho eh, kuki abantu eh, iyo bagiye gushakana bashakana bavuga ko bazabana mu bibi n'ibyiza noneho niba babanye bafite uko bari bifite noneho bamara kubana eh, ibintu byashira bagashwana bakagera aho batandukana ubwo byaba harimo urukundo cyangwa se biba ari amanyanga murakoze Murakoze.
utubazo twanjye twazo urakoze cyane rwose Joseph Eh, Reynold inyishu
Euh, d'abord euh, kuri question yiwe ya eh, dutangure kuri iyo kuvuga ngo ngo abantu iyo babwiranye ko bakundana bakarahira ese aba ari amanyanga inyishu ni oya si amanyanga diane n'umuntu avuga kuri bonane avuga ati uyu mwaka nzogira siporo cyane uwundi akavuga ati uyu mwaka nzohe- nzogira ibi n'ibi n'ibi nzoha ibitatu bijya duhora du- twifurizanya kuri bonane ni bangahe babishika ko muri uwo mwaka nyene baba babyifurizanya ese ico cifuzo kiba atari ico urumva hari ibintu bita itandukaniro hagati y'ivyo we wifuza kuba uri entre le soir réel et le soir idéal entre uko wewe wi- wewe ubwawe wibona eh, hamwe n'ukuntu wifuza kuba uri hanyuma dufate uravyibushe cane ushaka konda ushaka kuronka agataye n'akarinye ivyo garyana none entre ico wifuza iyo uvuze ati ndifuza kuzogira siporo canke kuzogira regime hanyuma umwaka uheze tugasanga nta regime wakoze Two- twohitamo kuvuga ko uriko urabesha aho twaba tukubesheye urumva byarakunaniye gusa hari byakunaniye kuko umubiri ukozwe gutyo niko servo ikozwe servo ikozwe kugira nk'ubu wihaye porogaramu y'ikintu ciza kiguteza imbere wokora ikikubwira ati reka tuzobikoresha urumva utize kuyitsinda ntabyo uvamo urumva bajya abantu barahirana babwira ngo yego turakundana ngo yego tuzobana gutya baba babyifuza rega baba babishaka gusa biragoye gushikako kandi ni ibintu urinda gutavaye urumva utabitavaye ntabyo ushikako mugabo ntigisigura kuba warabeshanye Eh.
hama ku kabazo kiwe kandi ka mbere ati ugeranije urukundo rwa kera n'ubw'ubu muri make wovuga iki
urumva navuga yuko eh, hariho ukuntu iyo uriko uriyumvira ku buzima bwawe en fait ukuntu ukuntu servo y'umuntu ikozwe ubwenge ubwenge bw'umuntu bukozwe gutya bukozwe kugira wame wumva yuko kubu donc le présent iremereye iremereye cyane hanyuma yuko avenir kuri wewe kubikwerekeye ubwawe nk'umuntu ari nziza cyane bien sûr kubyerekeye abandi n'indi hanyuma le passé yama ari nziza urabona ambwiye ati urukundo rwa rwo mu ma- rwa avant 2000 rega n'abari muri 1990 babona ko urukundo rwo muri 80 yari sawa abo muri 80 babona ko 70 ari sawa gutyo gutyo gutyo kandi ibyo ibyo ntibiva ngo ngo niko byari byiza biva yuko ofete hari ikintu bita la lourdeur du présent la lourdeur du présent gisigura iki gisigura yuko wewe servo yawe iraruhishwa no kuba iri muri kubu iza kuruhuka gusa nk'ubu dufate unyoye nk'ikintu kirimo isukari cyangwa ugize siporo hari ibintu bi- urinda gukora kugira servo iryoherwe na kubu bino en general servo iryoherwa n'ibyabaye kera kuko ntiyibuka ukuntu yari iremerewe icyo gihe byose ikibibona neza canke ikaryoherererwa ibintu bizoba nico gituma abantu kenshi eh, nta n'umwe ari muri présent by'ukuri bose bari muri soit kera byari bimeze neza canke bizohava bimera neza mugabo nta n'umwe yigera avuga ati muri ino minsi bimeze neza so mvuze ati ibyo byo gukunda amahera canke byo gushwana babana na kera abantu barashwana Mhm.
nuko mutabimenya ubu mubimenya kuko nimwe mubibayemo Mm.
Eh, no muri kazoza abantu bazoshwana gusa iko ko abantu biga kubana Ego, Reynold Butari Mm.
turiko turasa nk'abasozera ni benshi dufise ku murongo Mm.
ariko imbabazi kubo tudashoboye guhamagara turemeye ko tuzobigarukako mu majambo make rero imbere yuko dusezerana uravye ibiri Ego.
muri l'amour lucide ukaraba urukundo Mhm.
nyago mu gwaruka mu bubatse muri bose wewe mu majambo make wumvise n'imyitwarariko yabo twagiye turavugana urahanura iki kugira ngo urwo rukundo lucide witwa lucide rushikirwe na bose kandi vy'ukuri ah, bihe amahoro bose uri mu rukundo arubemo rumuha amahoro
ce impanuro yanje ni umuntu wese ku giti ciwe yige kumenya ico ashaka kandi yige gutsinda ama novuga gute impulsivite abantu bige kuta kutajanwa n'uruza bige kutaba abantu basekera iyo umaze kumenya icyo ushaka menya yuko icyo kintu ushaka gushika ko uragikorera uragikorera kandi kwipfuza gusa ikintu ntibisigura ko utugishikako hariho ibyo wifuza hagati y'ibyo wifuza n'ibyo ushaka gushikako harimo kubikorera harimo kubitavaya yaba urwo rukundo yaba icyo ushaka gushikako icyo ari cyo cyose yaba n'ayo mahera wifuza n'izo nzu wifuza hariho icyo cyifuzo no kubikorera kandi bamenye yuko gutwarwa n'ishavu gutukana kwishurana ntibica bizana icyo kintu wari wifuza bamenye ifu kubikorera urumva kwigisha abantu ngo mu rukundo nimwige kwihangana nimwige kuba seriyo ibyo ibyo ntacyo bitwaye kuko nakubwiye nti iyo umuntu yarengeje imyaka mirongo ibiri n'itanu biragora ko yiga atabanje gusufa urumva nahabo kwicara bakavuga bati je programme mfise mu buzima ni iyi kandi ukayikorera kuko utabikoze ntibihinduka yego eh nuko rero Reynold Butari tugushimiye cyane rwose kuri kano kanya waduhaye ejo tukazosura kukurondera kugira ngo ubandanye wishura ibibazo by'abandi bantu twizere ko uzokwitaba ego cyane Diana nabwo ndabashimiye kubona mwantumiye Ego tukibutsa yuko Reynold uri umuhinga mu by'imibereho y'abantu ukaba n'umuhanuzi wabubakanye n'abashaka kubaka sinzi ko wikwibutsa abantu bariko baratwumva aho bashobora kuronka igitabo Amour Lucide
ushobora kukironka kuri alimentation quick shop ijya iri hafi ya station katikati Mhm.
mu rwanda barashobora kuyiron- kukironka muri librairie kirezi kuri alimentation dori kuri alimentation woodland no kuri librairie akacia Ego ego urakoze cyane tukwifurize kubandanya uraranirwa mu by'irimo abamukavu diane barashobora kukironka hafi ya institut français Mhm.
ku mushingantahe yitwa pacom Ego.
abari goma barashobora kukironka muri ozone production eh, ku mushingantahe yitwa beninkomegwa Ego ego urakoze cyane tukwifurize kubandanya Ego, urakoze ururanirwa cyane.
turarindiranye igishika igice ca kabiri ca amour lucide nuko rero inshuti bakunze akaba ino ngaha duciye dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi cabashikiriye ku bwa fatuma rimasi kalala na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza wa mungu na lidiane nahazwe turongera igihe c'isaha cumi na zibiri mu makuru azoba agezeho ariko mu kurindira ndabasigiye habibi ya medi mubandanye kuryoherwa mu vyo murimwo tubifurije n'urukundo ruzira umujinya canke ishavu barankose muhinga bw'ivyuma habibi ni ya deben
amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora eh, eh, eh. every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe eh, kuguhica ushaka Mama, you the one. Yeah. Kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu Yeah. Yeah. reba nawe sigaye